iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa mbere itariki ya mirongo irindwi n'umunani z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na oriyani itanga ishaka hateramije ibiganiro byo muri kino gitondo bahaye ikaze mwese twahuye n'umusenyi ucanze n'isima niyo dukoresha kugira dutere ripo ripo ni ufite nikushi bashyira ku matafari ndetse kugira ikingire izuba cyangwa inzu ugire estetike uwo ni Justin impunzi y'umurundi yahora ari umunyeshuri muri kaminuza y'ibiyaga binini bujumbura hakaba ari mu nkambi ya nakivale mu buganda avuga ku mwuga mushasha w'abubatsi amaze kumenya umufasha kubaho ni inkuru tubashikiriza mu kanya gato turabashikiriza kandi ayandi makuru yerekeye ibiganiro byo guhuza abarundi byatanguye kuri uno munsi i kampala mu buganda turabashikiriza kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mutugume hafi reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana aloise
maramutse Oriane maramutse namwe mwese mukurikirana ibiganiro by'ijwi ry'Amerika Perezida Yoweri Museveni wa Uganda aratanguza ibiganiro by'amahoro hagati ya leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo i Kampala mu Buganda kuri uyu wa mbere ivyo biganiro bishigikiwe n'ishirahamwe rya Afurika y'ubuseruko hamwe n'akanama ka ONU kajeje umutekano bitumbereye kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi inyuma y'amezi atari make igisagara cya Bujumbura n'utundi duce tw'igihugu biri mu ruhagarara ntibiramenyekana ariko ko muri ibyo biganiro bazovugana ku kibazo cy'inteko zicungera amahoro n'umutekano ibihumbi bitanu umuryango w'ubumwe bwa afurika n'akanama kabwo kajeje umutekano bifuza kurungika mu burundi gukingira abasivile umuryango w'ubumwe bwa afurika uheruka kuremesha uburundi ko atacihishije inyuma y'irungikwa ry'izo nteko zawo mu burundi ariko ku munsi wa gatandatu abarundi baharugwa mu bihumbi barihereje amabarabara bariyamiriza umuzo w'izo nteko barongowe na visi perezida wa mbere w'uburundi gaston sindimwo gaston sindimwo yamenyesheje ko igisirikare cy'uburundi gishoboye guhagarika ubwicanyi no gukingira abasivile bataravye imigambwe baturukamo arenyamitwe umushikiranganji w'uburundi Burundi ajejwe imigenderanire n'amakungu yabwije ijwi ry'Amerika ejo ku munsi w'Imana aho yari mu rugendo yerekeza i Kampala mu biganiro kw'abatera inteko z'umutekano mu ntumbero yo guhungabanya umutekano mu gihugu bakwiye gukugwa mu bazokwitaba ivyo biganiro amakuru ku Rwanda mu mpera z'uku kwezi kwa cumi na kabiri niho sentare, sentare mpuzamakungu mpanavyaha ku Rwanda izokugara mu myaka mirongo ibiri irangiye iyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha yashiriwe, yashiriweho ku Rwanda imaze imaze kwagiriza abantu mirongo icenda na batatu ko bagize uruhara mu ihonyabwoko mirongo itandatu n'umwe baramaze gucirwa imanza cumi na bane nabo bambikwa izera ababikurikiranira hafi abakurikiranira hafi ibikorwa by'iyo sentare bamenyesha ko kubona yarakurikiranye kandi igacira imanza abari inyuma y'ihonyabwoko ryabaye mu rwanda byatumye haba uguhinduka mu byiyumviro by'abantu no mu mategeko mpuzamakungu iyo sentare ku rwanda ntishimwa na bose bamwe bayidogera ko yaciriye imanza abantu bake kandi ko yari mu gihugu cya tanzania kure y'imiryango y'abahitanywe n'iryo honyabwoko abandi nabo bakayidogera ko yamaze ikiringo kirekire kandi ko yakoresheje uburyo bwinshi bw'amafaranga ko ari kimwe kiri mu byatumye ndetse yugagwa ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu human right watch rimenyesha ko ritashimishijwe n'uko iyo sentare itabashije kurengutsa abo mu muhari wahagaritse ihonyabwoko bagwiriyemo abo mu bwoko bw'abatutsi bari mu muhari fpr igisirikare cya iraki kimenyesha ko ubu arico kigenzura inyubakwa za leta ziri mu gisagara cya ramadi zari mu minwe y'umuhari wa eta islamike abahinga bategura ibisasu kuri wa mungu bari bakiri ko barategura ibisasu byasizwe mu kuzimu n'abagwanyi b'umuhari wa eta islamike imbere y'uko batabakomoka ku mugoroba w'ejo ku munsi w'imana abasirikare ba irake ntibari bwatangaze ko bigaruriye igisagara cyose amakuru ashyikirizwa n'itororokanirizo itangazo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press avuga ko indongozi z'igisirikare ca Iraq zatangaje ko kwigarurira igisagara byatebejwe nuko bahuye n'abihevye biturikiriza ko ibisasu n'abagwanyi karuhariwe hamwe n'imitego basanga yaratezwe mu nzira abarongoye igisirikare ca Iraq ku rugamba bamesheje ko umuhari wa Etat Islamiste ugifise ibice bitatu bitatu vya bine vy'igisagara mu gihe imigwano yari kibandanya muri Turukiya umunyasiriya yitwa Naji Jerfe azwi mu gutunganya amareresi anegura umuhari wa Etat Islamique ejo ku munsi w'Imana yarishwe arashwe mu gisagara Gaziantep kiri muri Turukiya umuhari uharanira agateka ka muntu yakorera wagiriza umuhari wa Etat Islamiste ko ari wo wamwishe amakuru avuga ko yishwe n'abantu bari mu modoka mu gihe yariko agenda n'amaguru hafi y'urubibe rwa Syria n'igihugu cya turukiya
urakoze aloyizi ku makuru uhejeje kudushikiriza utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo nshuti mwese muri kumubandanya kutwumviriza iyi ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm radiyo yacu radiyo ijwi rya amerika kuri ijana na kane n'ibice bitatu fm amakuru yo mu biyaga binini abarundi baratangura ibiganiro bibahuza kuri uno munsi ibyo biganiro bigamije guhuza impande zitavuga rumwe ku bibazo biri mu gihugu mu bitezwe kubyitabira harimo leta y'u Burundi umugambwe uri ku butegetsi cndd fdd urunani senarede inama y'igihugu iharanira iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro amasezerano y'iyarusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwaro ibereye mu gihugu ibi biganiro kandi vyatumiwemwo amashirahamwe amadini n'amashengero amashirahamwe ategamiye leta abahoze ari abakuru b'ibihugu abaserukira urwaruka abaserukira abakenyezi n'abaserukira abikorera utwabo kimwe na bamwe mu bikorera utwabo gusa hari imigambwe imwe imwe ivuga ko yakumiriwe muri ivyo biganiro ahubwo ikamenyesha ko ibizova muri ivyo biganiro batazovyemera imwe muri iyo migambwe ni APDR urunani rw'amahoro ivyo biganiro ikampara mu Buganda turagerageza kubibakurikiranira hafi tubashikirize uko vyifashe ku munsi wa gatandatu leta y'u Burundi yatunganije urugendo rwo kwiyamiriza inteko mvamakungu mu ntara zose z'igihugu ku mugwa mukuru i Bujumbura urugendo rwari ruhagariwe na Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu akaba yemeje ko uburundi atanteko mvamahanga bukeneye abatunzi ibigwanisho ngo bazovyakwa ku neza no ku nabi inkuru twateguriwe na Eloge Wirikaneza amashirahamwe ahanira agateka kazina muntu mu Burundi avuga ko abantu amajana bishwe kuva hatanguye imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca perezida nkuru nziza ishirahamwe ya Prodeash niryo rimaze guharura ibitigiri vyinshi nkuko biri mu itangazo riherutse gusomwa na Pierre Claver Mbonimpa arirongoye yayivugiye mu Bubirigi aho amaze amezi arenga ane ariko aravurirwa inyuma y'aho arasiwe agacika kw'icuma ku mwaka wose abantu bashika igihumbi na mirongo umunani n'indwi barishwe muri abo bantu rero amajana atandatu bishwe kuva itariki mirongo ibiri na zitandatu gushika mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kabiri abo majana atandatu barishwe bazira ikiringo cya gatatu cya petero nkurunziza iyo myiyerekano igitangura abayigira baje mu mabarabara makuru makuru babyina ariko nta gahembwe bahawe mvuze ni ugupfa ni ugupfa reka tugende bajya abapolisi nimba baturasa bagira ane ni ugupfa ni ugupfa n'ubundi nta mahoro twarimo ibibondo byacu byataye amashuri turi kumwe ngaha mu ibarabara reka azatinda oya oya ingo ingo nzagumamwo ingo
nibaturase muga ntibazotumara tuzobaho tuzobereka yuko tuzirinda kandi nabone bamenye yuko benshi bavuye mu ishyamba bariko barondera ubwigenge bwabo baraburose buriya bashaka kutwicara naho umuntu yopfa twebwe twariyemeje ko tuzoguma tubandanya kutwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu kidahuye n'amategeko niyo mpamvu tuzoguma tubandanya naho hosigara umwe azobandanya yigaragambye
haheze iminsi bahavuye bahindura bakagirira hagati mu makaritie bavuza amafirimbi mbega babiterwa n'iki twebwe nk'uko bisanzwe twama dukorera imyerekano mu ibarabara hanyuma bara- barageze igihe igipolisi kiratuvana kiratubuza twaje duto- duco- dufata ingingo ko turagira mu masite twa- turagira mu dis- mu masite bakatwemerera ariko mwino minsi byahindutse badusanze mu masite bafise inkozi kuze kuze menga n'abantu bagiye kurwana n'abasi atabuye dufise turi amaboko ku nyene twiririmbira baratubuza imyiyerekano igishushe ku igenekerezo rya cumi na gatatu rusama harageragejwe ihirikwa ry'ubutegetsi mu gihe perezida nkurunziza yari mu rugendo mu gihugu ca tanzania perezida petero nkurunziza arabogojwe mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi leta y'u Burundi irahagaritswe mu mabanga yayo abanyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji ntibabandanye batunganya imirimo ya misi yose isanzwe y'ubushikiranganji birasabwe abarongoye intara za gisirikare n'igipolisi bafatanije n'abarongoye intara gusumbiriza kwitaho umutekano wa zina murundi wese na zina muntu wese ari muri kino gihugu bisunze agateka ka zina muntu umukuru wa komite nkuru yo gusubiza iteka igihugu na bene cyo general major niyombare godefroid murakoze inyuma y'iminsi ibiri bamwe barahunze abandi barafatwa hahavuye hatunganywa amatora ayo matora abatavuga rumwe na leta nka bose baba abigenga n'imigambwe barayisokoyemwo reka n'amakungu n'akarere aya matora bavuze ko atatunganijwe mu buryo bwemewe ariko mugwi seni warahaye amajwi abikuye muri ayo matora pierre claver ndayicariye arongoye seni yasiguye icatumye umugwi atwara ubikora uko abagiye muri iri higanwa ni munani kuko nta muntu yagiye mu ihiganwa twebwe muri seni yatwandikiye abicishije mu nzira y'amategeko atubwira ko yavuye mu ihiganwa nico gituma twabahaye amajwi nk'uko abenegihugu bayabahaye bamwe mu bahawe ayo majwi ntibayapfishije ubusa akarorero na ka gaton rwasa arongoye fnl yigenga amatora yarabaye abantu bose barayiyamiriza n'uyu munsi n'amakuru bose baravuga ati amatora yabaye siyo muri ibyo bitari byo abanyagihugu bari n'ibyo bavuze bari n'ibyo batumye barasabwe yuko baserukirwa none uyu munsi tubimye ubwo burenganzira bwabo hoho hari icyo twaba turiko turabafasha si ukwisubirako none uyu munsi ayo majwi yabo tuyatere rero mu gisanze hanyuma ntimwibagire mbega muri politiki y'uburundi ibintu byifashe gute ubu nta bariho boca babitarukirako amatora yose yatsinzwe n'umugambi uri ku butegetsi harimwo n'ay'umukuru w'igihugu devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale. Moi, Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l'unité nationale, à la Constitution.
imyiyerekano imaze gucureha mu kwezi kwa gatandatu hatanguye kumvikana urwamo rw'amasasu n'amagrenade ku mugwa mukuru bujumbura hari n'ibitero byaba ku murango ryaka akarorero nako ku igenekerezo rya kabiri nyandagaro aho hicwa general adolphe nshimirimana yahoze atwara iperereza no ku igenekerezo rya cumi na rimwe nyakanga aho abantu indwi baguye mu gitero cyari kigamije umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare general prime niyo ngabo ayo masasu n'amagrenade byasize amarira mu miryango
yarasize jewe yarasize mutoyi wanje ariwe yaradutunze mana muhirayo baranyishe bavuye ko ndabona cyasije fura yanje nukuri kwa mungu birababaje kandi turiko turagira ibintu nk'ibi inye mukaca mufata umwana wanje mukaya rafiki yangu wewe nakuwa unakuwa manani mai burundi wewe yo
ayo marira ubutungane bw'uburundi burafise abo buyagiriza ubu bwicanyi bwica umuntu umwe umwe ibi bintu byo gutera amagrenade hirya no hino haba hafi y'ahantu abantu bategera amamodoka haba hehe turafise ivyemeza yuko ari ibintu byateguwe na bamwe bari bateguye ihirika ry'ubutegetsi saba ubonye ni leta itunga agatoki nk'uko biri mu itangazo riherutse gusohorwa n'inama nkuru ijejwe umutekano ryasomwe n'umushikiranganji w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni inama nkuru ijejwe umutekano iriyamirije inyifata itabereye y'igihugu kibanyi cy'u rwanda cyafashe umugambi wo gufasha no gushyigikira abashaka gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu mu burundi ibyo bikabonekera mu bikorwa bikorerwa mu makambi y'impunzi byo kwinjiza no kwigisha imisore ibya gisirikare bagamije gutera uburundi Bujumbura ijwi rya Amerika umuryango w'ubumwe bwa afurika uramenyesha uburundi ko umugambi wo kurungika inteko zicungera amahoro n'umutekano mu burundi atayindi ntumbero ufise atari iyo kugarukana amahoro muri icyo gihugu kimaze amezi umunani mu ruhagarara amakuru dukesha intaramakuru ry'abongereza reuters mu ntango z'uku kwezi kwa cumi na kabiri umuryango w'ubumwe bwa afurika waramenyesheje ko witeguriye kurungika mu burundi inteko zigera ku bihumbi bitanu igikorwa cy'izo nteko ni ugukingira abasivile bariko barapfa inyuma y'aho uburundi busohokeye mu ntambara haraheze imyaka irenga cumi bubaye ubwa mbere ubwo rwego rwa afurika rufata ingingo yo kurungika inteko zarwo mu gihugu kiri mu ishyirahamwe ryarwo icyo gihugu kitabishigikiye uburundi bwashikirije ko izo nteko zoba zirengeye ubwigenge bwaco kandi ko ata nteko zizokwinjira mu gihugu uburundi butavyemeye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ryamenyesheje ko umukuru arirongoye nkosazana dlamini zuma yavuganye na perezida pierre nkurunziza w'u burundi amusobanurira ko ubumwe bwa afurika atawundi mugambi bufise atari gufasha leta y'u burundi n'abarundi mu gihe bakeneye imfashanyo nk'uko byiyemeje gufasha gutorera inyishu umugabane wa afurika mu gihe hari ingorane kanaka dlamini zuma yamenyesheje ko ubumwe bwa afurika bwiteguye gutanguza ibiganiro na leta y'u Burundi kugira barabire hamwe uburyo bwiza bworohereza irungika ry'izo nteko mu buryo bwumvikanywe n'impande zose kandi budahungabanya imigenderanire hagati yabo n'Uburundi uruhagarara ruri mu Burundi rwatanguye mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nyuma y'aho perezida Pierre Nkurunziza atangarije ko agiye kwitoza ikiringo kigira gatatu iyo ngingo yatumye haba gushaka gutembagaza ubutegetsi kwakurikiranye n'imyiyerekano y'abadashyigikiye icyo kiringo cya gatatu ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryatangaje ko abantu bashika amajana ane bamaze gupfa muri urwo ruhagarara ubwo bwicanyi bwatumye ibihugu bigize akarere bidashimishwa n'urwo ruhagarara mu gihe ako karere nyene gafise amakenga ko gashobora kwadukamwo ihonyabwoko nk'iryabaye mu rwanda haheze imyaka mirongo ibiri Dlamini Zuma ahamagarira impande zose zishamirana mu Burundi kuja hamwe mu biganiro bigiye gutangura kuri uno munsi itariki ya 28 uku kwezi kwa 12 mu gihugu c'Ubuganda. Urwaruka rw'abarundi ruba mu ikambi ya Nakivale mu gihugu c'Ubuganda ruragerageza kwiyungunganya mu kwishingira akazi bamwe bubaka amazu abandi bagaseha amatafari bakavuga ko byabafashije kumenya ubundi buzima batari bazi inkuru ya Tabita Mukamusoni muri kano kanya numva nezera neza kuko namaze kumenya umwuga cyase ikintu ntari nzi hari ikintu ufite mu buzima bwanjye cyamaze kwiyongera Justin umunyeshuri wo muri kaminuza y'ibiyaga binini i Bujumbura mu ikambi ya Nakivale mu gisagara ca Gashojose afasha abantu kubaka kumba amatafari no gukanyaga ivyondo canke gutera iripu twamusanze ariko aratera karabasasu ku nzu uyu n'umusenyi ucanze n'isima niyo dukoresha kugira dutere ripo ripo ni ufite nikushi bashyira ku matafari yise ku- kugira ikingire izuba canke inzu ugire estetike ako kazi yakigiye mu buhungiro kugira aronke uburamuko Ka- kano kazi uko nakamenye byatewe na- n'ingorane ingorane zose zituma umuntu akora akazi nk'aka kugira aronka udufaranga cyangwa ugafasha inshuti n'abagenzi agasabuni ubu ni igipatano we waronse ngaha Go, sinoziharura kuko ni nyinshi inzu maze kugira gu- gufasha cyangwa ku- ku- kubaka ya sinoziharura ku nzu uronka amafaranga angana ufate nk'imitwaro cumi eh, eh, ibihumbi ibihumbi ijana cyangwa ibihumbi ijana na mirongo itanu yakwitara ripo gusa gusaba caguha nk'ibihumbi ijana cyangwa ijana na mirongo Ya.
itanu amatafari niwo waya- wayabumvye wayayidugije hari igihe inzu itangura ukabumba itafari ukayubaka ukayikubitana Ah, ndabizi ndabizi byose ndamenya umaze igihe kinini rero uhungiye ngaha si kinini cyane nk'amezi atanu ndiko byagufashe njyomba umwanya ungana gute kubwira uvyige none ibi bintu ah ibi bintu ni- n'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri ndabiravye gusa umpaye nce ndabikora ako kazi kabahesha kubaho neza no kumenya kwifasha mu buzima jusita asaba urundi rwaruka aho kuguma kumara igara kurondera icyo bakora kuko iri gara ririca ikintu cyahindutse abo ni ni cyiza cyane bica bimfasha kugira umwete wo gukora umwete wo kurondera umunsi umwe wa mbere nkishika ngaha twagira ama complex yo kuja si- yo gukora ibintu nk'ibi abagenzi benshi twazananye bagize ama complex isoni ku- ku- kugira ya ubu benshi usigaye basi- basigaye banyutuvera birwa marigara abanyumogi sibyo ubu baravye ko baje baje bameze neza baravye ubu muri leta barimo bameze nabi mugabo ku- kubera batakoze batakoze kuko aguma yirindira amafaranga ava hanze aguma yicaye agaronka cyangwa ntayaronka urumva mu gihe amaze igihe kirekire atayaronse uca usanga abayeho nabi ntihamucu aca yifuza kwiba sivyo birashika birashika uca usanga umu escro kubita amatelefone y'abandi ujya ibintu by'abandi mugabo purisi ndiko ndakora aka kazi biramfashe jisite kwireserva mu mutwe hari umwanya wo gukora nkakora ku mugoroba haca nja kwicara nyine muhira jisite ndafise ikibanza narubatse ah, jisite quelque part Bazumutima Jean Marie umwana w'imyaka cumi n'itandatu yavuye i Bujumbura muri karitsiye ya Kanyosha yiga mu mashuri yisumbuye ubu yahisemo gukora akazi ko guseya amatafari mu kiruhuko kugira afashe ababyeyi gusuma ibyo basahiriza ibyo kurya bahabwa mu ikambi kuko ababyeyi biwe nta kazi bararonka turiko turakora akazi k'amatafari tuyasomba nyene umuntu yaduhaye akazi baba bariko barubaka baca babahagaze nk'uko ku munsi aca guhemba nk'aho biravana n'amatafari woba wasombye kuko ntasho ntaguhemba ku munsi aguhemba ku matafari uba wakoreye aha itafari rimwe nangana ari ryo risombera mirongo itanu canke ayari munsi ya mirongo itanu mirongo itanu y'amaganda mvuga ngo utunze gushika saa tanu umaze gushumba yangana gutya amaze gusomba nk'amatafari mirongo itanu we wenyene Eh, uvuga ngo uza guhembwa ngahe bibiri n'amajana atanu uraza kubandanya rero gushika ku mugoroba aho amatafari a- aherera niho ngarukira ntugarukire ubu noneho turakunda kukaronka kenshi canke uro- mugenda mukora ubuzi butandukanye dukora ubuzi butandukanye sako konyene urashobora kuronka no kubwira umufyaturire ugafyatura no gufyatura urabizi gufyatura amatafari kera noneho ako kazi waragakora i bujumbura aya nta kimwe narinzi wiga hehe niga mu buyenzi kuri remebe hanyuma uyu munsi rero wewe nk'ubuzima bwo mu buhungiro ni igiki uvuga wa- wakuye muri ubu buzima icyo mbona nakuye muri ubu buzima ni uko nyine umuntu akiri hariya nta na kimwe yari azi gukora gusa ino umuntu yarashyitseyo atangura kubona ubuzima ukuntu bugenda araza aramenya ibintu bike bike none iyo ayo mahera uyaronse uca uyakoresha ndaronse nyine ndaraba imigambi noyakoreshamo nko mu rugo cyangwa ibindi bikenewe imigambi yavuze nko mu rugo barashobora bavuga ati zana tuyakoreshe iki tugasoma cyangwa tukagura ikindi kintu kiba gikenewe kibutse uku kwiyungunganya no kwishingira akazi birafasha abo bana gusahiriza muhiri wabo kuko ibyo bahabwa mu ikambi bitaba bihagije aho ni mu gihe abandi bavuga ko kubaho bitoroshe ubeshejweho n'intete z'ibigori gusa n'ibiharage cyangwa ubugari bw'ibigori gusa imbarara mu gihugu cya uganda tabita mukamusoni ijwi rya amerika
ubu naho ni umwanya tubashikiriza amakuru ya siporo n'imikino mu biyaga binini mugenzi wacu jean claude munyandinda ari kigali mu rwanda arayadushikiriza muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu turimo gusoza mu rwanda habaye gahunda zinyuranye z'imikino muri aka kanya radiyo y'ijwi rya amerika iragaruka kuri bimwe mu by'ingenzi byaranze iyi mikino umukino wo gusiganwa ku magare ku nshuro ya kabiri umunyarwanda yongeye kwigaragaza yegukana isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu turu y'u rwanda jean bosco nsengimana niwe wahize abandi muri iri rushanwa ryabaye mu kwezi gushize kwa cumi na kumwe yateye ikirenge mu cya mugenzi we valence ndayisenga wari watsindiye iri kamba mu mwaka ushize mu bibiri na cumi na kane na mbere y'uko turu y'u rwanda ya bibiri na cumi na gatanu itangira umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda aimable bayingana yari yagaragaje icyizere cy'uko abanyarwanda bazongera bakitwara neza uyu mwaka abanyarwanda turizera ko nanone bazitwara neza dukurikije gahunda twashyizeho hari gahunda z'amarushanwa nyirangomuzi za buri kwezi hari gahunda z'uko bajya kwitoreza hanze valensi murabizi arimo aritoreza mu busuwisi hari n'abandi hari n'abandi bakinnyi bamaze ukwezi mu buhorandi ba hadi janvier ba bosco na biziyaremye na hakuzimana kamera abo ngabo nabo barimo baritoreza i burayi mbere y'uko bajya muri kampu yo kwitegura turu du rwanda nyuma ya shampiyona y'isi tuzajyamo mu kwezi kwa cyenda abo bakinnyi bazaba barabonye imyitozo ihagije kandi ikomeye ku buryo numva ko nta gushidikanya ko turu du rwanda y'umwaka nayo bazayitwaramo neza nyuma yo guserukana ishema muri iri siganwa umusaruro watangiye kwigaragaza abakinnyi hari janvier na jean bosco nsengimana bamaze kubona ikipe yo ku mugabane w'uburayi bazakinira guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu turi hafi kwinjiramo iyo kipe yamaze kumvikana n'aba basore babiri b'abanyarwanda ni bike aid yo mu budage tunyarukiye mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi yasezerewe n'ikipe ya libiya mu majonjora yo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cy'isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu burusiya umukino ubanza aya makipe yari yanganyije ubusa ku busa muri tunisiya hanyuma mu mukino wo kwishyura libiya yihanangiriza u rwanda irutsinda ibitego bitatu kuri kimwe kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe y'u rwanda ariko iracyahanyanyaza mu gushaka itike yo kwerekeza muri gabo mu mikino ya nyuma y'igikombe cya afurika cy'ibihugu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi umukino wa mbere w'amajonjora u rwanda rwatsinze mozambique igitego kimwe ku busa i maputo umukino wakurikiyeho ikipe y'u rwanda itsindwa na ghana igitego kimwe ku busa kuri stade amahoro i remera amavubi y'u rwanda aherutse kwegukana mu mwanya wa kabiri mu irushanwa rya sekafa ryabereye muri etiyopiya igikombe cyatwawe na uganda yatsinze u rwanda igitego kimwe ku busa ku mukino wa nyuma umutoza w'ikipe y'igihugu yemeza ko iyi mikino ya sekafa yabaye umwitozo mwiza ku bakinnyi b'u rwanda barimo kwitegura guseruka mu irushanwa rya shani rizabera mu rwanda guhera mu byumweru bitatu biri imbere tukiri umupira w'amaguru muri uyu mwaka turangije ikipe ya apr fc niyo yatwaye igikombe cya shampiyona hanyuma polisi fc yegukana igikombe cy'amahoro amaklub yari ahagarariye igihugu mu marushanwa ya afurika ntabwo yigeze akora urugendo rurerure kuko yombi yavanywemo n'amakipe yo mu misiri mu irushanwa ry'amakipe yabaye ya mbere iwayo apr fc yakuwemo na national cairo naho rayon sport ivanwamo na zamaleke mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika mu mukino wa volleyball ikipe ya inatek volleyball club yatahukanye igikombe cya shampiyona mu gihe muri handball igikombe cyatashye mu ikipe ya police handball club muri uyu mwaka dusoza kandi imikino y'abakozi nayo yahawe urubuga aho buri wa gatanu nyuma ya saa sita ari igihe cyakomeje guharirwa ibikorwa bya siporo mu rwego rwo gufasha abakozi kurushaho gusabana no gukorera hamwe murakoze ndi umuyobozi wa IPRS Kigali nkaba nitwa Diogene Murindahabi Ah, siporo ni ikintu cyiza bya mbere cya mbere ni cyiza ku buzima bw'umuntu ntabwo ushobora gusaba umuntu kugira ngo agere ku musaruro adafite ubuzima bwiza iyo akoze siporo rero aba afite ubuzima bwiza ni nayo mpamvu leta y'u rwanda yashyize imbere y'uko buri wa gatanu nyuma ya saa sita hagomba kubaho gahunda yo gukora siporo ariko ntabwo umunsi umwe uba uhagije wo kuwa gatanu ariko biba ari nk'umusemburo kugira ngo abantu bakunde umukino bakomeze eh, bawukore iyo siporo rero mu gihe abakozi bayikoze binavamo y'uko abantu banakorera hamwe bakagira na team work spirit radiyo ijwi ry'amerika ikomeje kwifuriza abakurikira iyi radiyo mudatenguha muri rusange n'abakunzi b'imikino by'umwihariko gusoza neza umwaka no gutangira undi mu mahoro yari claude munyandinda i kigali
inshuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko mbere yaho reka mugenzi wacu aloyizi bigirimana agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi aloyizi
Perezida Yoweri Museveni w'Ubuganda aratanguza ibiganiro by'amahoro hagati ya leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo i Kampala mu Buganda kuri uyu wa mbere. Ibyo biganiro bishigikiwe n'ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko n'akanama ka ONU kajejwe umutekano. Mu mpera z'uku kwezi mu Rwanda naho mu mpera z'uku kwezi kwa cumi na kabiri niho sentare mpuzamakungu mpanabyaha ku Rwanda izokugara. Igisirikare cha Iraq kimenyesha ko warico kigenzura inyubakwa za leta ziri mu gisagara cha Ramadi zari mu minwe y'umuhari wa Eta Islamique. Muri Turkiya naho umunyasiriya yitwa Naji Jerfe azwi mu gutunganya amareresi anegura umuhari wa Eta Islamiste ejo ku munsi w'Imana yarishwe yarashwe mu gisagara cha Gaziantep kiri mu buri Turkiya umuhari uharanira agateka kazi na muntu yakorera wagiriza umuhari wa Eta Islamique ko ari we wamwishe amakuru avuga ko yishwe n'abantu bari mu modoka mu gihe yariko agenda n'amaguru hafi y'urubibe rwa Syria na Turkiya baba abo mu muhari wa Eta Islamique canke igipolisi nta na bamwe baragira ico bavuze kuri urwo rufu
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatuma kararari masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari kumwe na oriyani itangishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na aloyizi bigirimana mwakoze kudutega amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika birabandanya mu kanya turabashikiriza ayandi makuru n'ibindi biganiro hano ku iradiyo ijwi rya amerika ndabifurije umunsi mwiza mubane n'imana murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda n'ikiganiro dusangira ijambo ikiganiro mu mpera z'umwaka kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi nongere mbifurize iminsi mikuru ya noheli n'ubunani aho mutwumva hose kuba twumva kandi uyu munsi ni umwihariko mushobora kuba mutarumva umudamu w'umunyarwandakazi witwa Immaculee mukantabana ariko bamwe muri mwe benshi ahubwo muzi kidumu muzi kizito mihigo intore masamba n'amasabo nyangezi kubo hambere bamwe muzi kandi kanyombya na kanyoni muzi knowless muzi miss rwanda kundwa doriane ndetse na kabuhariwe erike bakame ndayishimiye abo ni ibirangirire bake cyane mu batwumva mushobora kuba muzi cyangwa se mwarumvise mwarimu gasimba francisco saveri abatazi mwarimu gasimba francisco saveri bigeze kumva nibura igitabo cyitwa cyangwa se imivugo cyangwa se inyandiko isiharusahuzi cyangwa se bangaheza nabo nabo hambere ariko hari n'abashobora kuba mu bihe bya hafi mwarumvise indege y'ubumwe rwanda rw'ubu ayo mazina y'ibitabo n'imivugo byibutsa mwarimu gasimba francisco saveri njye muzi guhera hambere hagati muri za mirongo irindwi muri koleje kirisitu wa nyanza mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda mwarimu gasimba simutindaho cyane ariko turi kumwe muri studio hano kuri telefone ndabanza amasuhuze mwarimu gasimba francisco saveri muri aho noheli nziza kandi uraho kandi nawe ndayikwifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa bibiri na cumi na gatandatu ikaze kandi ku ijwi ry'amerika gusa ariko uyu munsi ntituwuharira cyane cyangwa se ku mwihariko mwarimu gasimba francisco saveri ntituwuharira kandi ibirangirire maze kuvuga hejuru ahubwo uyu munsi ndawuharira umuco nyarwanda n'ikinyarwanda ndagara ku gitabo cyanditswe muri iyi minsi mike igitabo cyanditswe mu kinyarwanda cyitwa ku isoko si hahandi iki cyanditswe n'undi munyarwanda kazi nawe namutumiye hano muri studio ari kuri telefone mwabanza kutwibwira murakoze cyane etiyene nitwa mukantabana imatire nanditse ko ku iki gitabo ku isoko se hahandi yanditse vuba ariko imirimo nakoze ni imirimo y'uburezi imirimo y'uburezi n'ubu niyo nkikora ye nibyo navuga mu kanya kwigisha guteza imbere ubumenyi n'ubwenge namwe madamu imakire mukantabana ikaze kuri ry'amerika kandi mukomeze mugire iminsi mikuru myiza ya noheli n'umwaka mushya muhire tugiye gutangira ikaze murakoze cyane ni umwaka muhire noheli ndumva yo yatangiye kuba nziza ntangirire ku nyito y'igitabo cyanyu mwanditse madame mukantabana mwagize muti ku isoko si hahandi iyi nyito wayitekereje uti uzi ko nkibona igitabo bwa mbere nabanje gusoma ngo ku isoko si hahandi birashoboka kubera ko byanditse kimwe ariko iki gitabo nkita ku isoko si hahandi mu mapaje y'inyuma nari nashyizeho ubwoko urupapuro ruheruka nari nashyizeho ku isoko aho ariho ku isoko ni iwacu ni iwanyu n'aho wavukiye n'aho warerewe n'aho wakuriye n'aho wabaye noneho kuvuga ngo ku isoko si hahandi ni ukuvuga ngo iwanyu byarahindutse uko wari ubizi siko biri ubu ngubu ibyo wari waramenyereye cyane cyane byiza byabagayo byarahindutse ntabwo bikiri kwa kundi ubwo rero kuvuga ngo ku isoko si hahandi byatewe n'ibyari byarabaye muri jenoside noneho ngezeyo uko yabaye ntari iwacu aho navukiye mbona ibintu byarahindutse byarahindutse n'icyo nongeye kugeraho madamu mukantabana igitabo se mwacyanditse mugamije iki harimo impamvu zaba ebyiri nashakaga ko abatazi ibyabaye abatazi uko iwacu hari hameze abatazi uko u rwanda rwari rumeze umuntu avuze muri rusange bavutse nyuma cyangwa n'abari barahamenye noneho ibintu bikabihinduka babimenye uko byagenze cyane cyane nashakaga ko abakiri bato bamenya uko ibintu byahoze none madamu kantabana aho ku isoko muvuga mwahadusobanurira mwahasobanurira batwumva neza ku buryo bakumva ahariho aho hantu mwasanze byarahindutse aho hantu kuhababwira rero ni birebire urabihindura kuhababwira hari hafite ubwiza ubwiza ureba urebesha amaso hari hatuye abantu bafite gufatanya bafite gukundana bafite gusabana ariko abantu bakunda ibimera bakunda kureba bakabona ibiti bakabona ibiti byiza ba- erega burya ahantu kuhakunda uhakundira uko hasa uhakundira uko hateye ukareba imisozi ukareba ibiti byaho ukabona abantu aho hari eh, none se eh, aho ni kuhe murenge ni mu kahe karere mu madamu kantabana uyu munsi ni mu karere ka kamonyi ni mu murenge wa rugarika ni mu ntara y'amajyepfo reka tuhagarukeho mu kanya mwarimu gasimba mukunda kwandika mu kinyarwanda iki gitabo ku isoko se ahandi cyanditswe mu kinyarwanda mbazi hambere mwaranditse imivugo n'icyo gihe imivugo yanyu yabaga mu kinyarwanda ifite icyo nakwita inganzo yimbitse mu muco w'abanyarwanda kugira ngo wandike abantu babashe gusoma no kwihutira gusoma icyo wanditse bisaba ko wakwandika ute mu yandi magambo nk'iki gitabo ku isoko se ahandi hari icyo bikubwiye wumvise iyi nyito ese u- uwakwifuza gu- kuba yasoma igitabo nk'iki yagira amatsiko biturutse ku ki mwarimu gasimba karekezi urakoze icyo gitabo icyo kingiye nta kindi uretse kuntera inyota kuko sindagisoma iyo numvise umunyarwanda umunyarwandakazi wandika ushyira ahagaragara ibiri mu ningiro ye mu rwibukiro rwe mu mbamutima ze mu ndotero ye yewe numva bishimishije cyane ariko nongere mubwire nti mfite inyota cyane yo gusoma icyo gitabo ku kibazo mbajije rero uti wandika ute kugira ngo bagusome kugira ngo basome ibyo wanditse ntabwo umuntu abanza gutekereza ngo ngiye kwandika gutya inganzo iragufata noneho mbere yo kwandikira abandi ahubwo ukabanza kwiyandikira ukavuga uti ngiye kwatura ibindimo noneho ukabiha ishusho eh, ishobora gutuma abasoma ibyawe bakumva bagasobanukirwa ni nacyo gituma twandika mu kinyarwanda kubera ko tuba twandikira abanyarwanda ahubwo ikibazo kikaba yuko ah, igitabo iyo kivuye ku isoko kigeze ku isoko ngendeye kuri iyo nyito nziza eh, inakire yahaye igitabo cye abantu hari ubwo eh, batagishyikira cyangwa na- nacyo ntikibashyikire ubwo kikaba ari ikibazo cya mbere wenda ngira ngo nacyo tuze kugira icyo tukivugaho Eh, nta kibazo kubera ko ku ruganda rw'igitabo mu rwanda eh, ntabwo rwateye imbere n'izindi nganda z'ibicuruzwa mu nsi rero hakaba hari ikibazo cyo gushyikirana n'abantu nanjye urumva igitabo makiriya ndetse cyarasohotse mfite inyota yo gushobora kugisoma ariko ntabwo kirangeraho kugira ngo ahandi wabonye yuko iyo igitabo gisohotse gihita kigera ku bantu ako kanya ariko ubwo nanjye ndatekereza yuko kizangira buriya kizabageraho ahubwo nicyo wagira ngo nsabe gato madame immaculee mukantabana ntabwo twasoma igitabo cyose kuri radiyo ngo bishoboke ariko muri make cyane nagira ngo hari ahantu na- naragisomye kubera ko aha hantu hose ugenda usobanura imisozi ibibaya n'imihanda ni ahantu nanjye nzi neza nanyuze nagenze n'amaguru ku buryo mpabona nagira ngo ku ru- ku rupapuro rwa matatu na karindwi e, urebe hariya hafi madamu mukantabana uhereye hariya ugira uti ibiti udusomere gatoya twumve ni umusogongero Mm, murakoze cyane reka nze mbasomere ibiti by'imitarama by'amashami menshi bikaba bigufi babigiraga imyugariro ko byasanganyaga irembo kumenya ibyo bidukikije kuva ku kibondo kugeza ku mukambwe byaduhaga kubana amahoro nabyo no kwiga kubikoresha mu muco gakondo mbere y'uko uruzungu rwica bimwe mu muco wacu twahumbikaga umuriro uwacanye izo nkwi z'ishyamba akavumbika umuriro akarahurira umuturanyi utabonye uko atashya wicaniye inyayo ubu hadutse ibibiriti ikirenze iminsi ibiri igikabije gikoreshwa itatu aho wahagararaga haba ku mukabeza mu rutovu mu mpinga ya ngoma cyangwa hasi nk'imusazi warebaga samuduha ukabona umudugudu mwiza ubereye amajyambere amazu yari yubatse ku rusisiro haruguru y'umuhanda yagiye uti ku isoko nakomeza cyangwa ndekeraho rekeraho uti ku isoko si hahandi nibyo koko uvuze uti samuduha ni ku isoko si hahandi muri make u- urakomatanya eh, ibidukikije imibereho kamere y'abantu ni hambere birumvikana ari ukagira uti hari n'ibyahindutse urebye uhereye ku byahindutse madamu kantabana ubona imibereho yawe cyangwa se n'iy'abandi mwabanaga yarahindutse utihereye ku bidukikije byahindutse hariya samuduha Eh, muri iyi minsi usanga ibyo ibyo umuntu yabonaga nk'ayo mazu meza ntabajije ngo yagiye he iyo ntayahari n'ubu ngubu ntabwo barashobora kuyubaka ibiti by'ishyamba rero byo ubu bishobora kuba byarabaye byinshi kubera ko hari n'ahantu henshi hatahinzwe ariko mbere wabibonaga nyine ari ubwiza kuko wabonaga n'imirima ukabona n'ibyo biti by'ishyamba ukabona n'uko gusabana wacanye udu- ku duke- udukwi tw'utunyayo utwo ni utunyayo ni twa tundi tudakomeye umuriro wazima akaba yajya kurahura ku muturanyi ubu sinzi niba bakirahura bishobora kuba ntabwo byarahindutse ndiyo ariko ubu bashobora kuba batakirahura kubera n'ibyo byose no kuba umuntu adaturanye n'undi mwarimu gasimba hari- hari nk'aya magambo madame mukantabana asobekeranije ariko yungikanya ashyira hamwe ku buryo wumva binogeye ugutwi mwakunze kwandika ibitabo imivugo mwagiye mutangaza bimwe bikabaha n'ibihembo mu rwego mpuzamahanga navuga nk'ibiherutse kubahesha igihembo eh, cya- cy'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa francophonie mwahawe muri bibiri na cumi na gatatu ushobora kwandika mu kinyarwanda ukabona igihembo mu rwego mpuzamahanga muri make tubagarutseho gatoya mwarimu gasimba iki gitabo cyangwa se imya- inyandiko zabahaye igihembo mpuzamahanga Eh, ntabwo nabisubiramo byose ariko reka mpere ku kantu gatoya ah, inakire ah, avuze yego avuze ikintu gikomeye cyane ku banditsi avuze ikintu gikomeye ku banditsi cyangwa ku bahanzi n'abage- n'abageni muri rusange ntabwo iterambere ry'ibintu ntabwo ari ryo terambere ry'abantu kuko iyo avuga ati ni urukumbuzi rwinshi numva afite kumbura bya kera avuga ati ya mazu ari hehe ntayagihari ati bya biti biri hehe ntabigihari Eh, hari uwavuga ati ariko se uwo muntu ni umunyarwandakazi u rwanda araruzi azi imiturirwa iri mu kuzamuka hirya no hino azi imidugudu ya kijyambere azi imihanda eh, yuzuye za beto na za sima na za kaburimbo ku buryo yewe namwumvise cyane no muri icyo gitabo nyine nkubwira mu kanya cyitwa ibiruhuko cyabonye igihembo cya francophonie kandi cyanditse mu kinyarwanda nabyo umuntu yabyibazaho hari aho mvuga nti ndata u rwanda ni umurage w'ingenzi urakeshwa b'ingenzi bo bageze kera muri iyi si yera w'u rwanda rw'iwacu bakanga ubucuruzi sinavuga ibyiza dukesha abo beza ntabanje guhunda amazuba y'u rwanda n'ishimwe n'impundu imenyeze burundu ntibatiwe n'undi bo baje umurindi batahura u rwanda bakanda ibigunda bahuza amashyamba bashaka agahamba bishwe n'imambo na ya miharambo baronse iyo nkuru ntibaba imituro agahamba baronse basangira bose nubwo busabane yavugaga numva abanditsi ari cyo dukwiriye kwibandaho ko yewe ntabwo ndashobora gusoma igi- gusoma igitabo cye ariko ndumva ah, ngize amahirwe yo kugisoma cyankungahaza kwandika rero ah, ubu ngira ngo ni- ni igihembo cya- cya kane nabonye mpuzamahanga bwa mbere nanditse igitabo nyine cyo kwereka abantu uko bandika ehm, cyitwa inganzo y'ubwanditsi icya kabiri eh, nacyo cyabonye icyo gihembo na cyanditse mpindura mu kinyarwanda igitabo cyanditswe kera imyaka magana atanu mbere- mbere ya yezu kirisitu naragifashe kiri mu gifaransa ubwo bagikuye mu kigali cyo bagikuye mu gifaransa noneho jyewe nka nkivana mu gifaransa nkishyira mu kinyarwanda edite rwa ntabwo nzi niba ukizi ndakizi twakivuganyeho ahubwo twibutse inyito twibutse inyito yacyo mu kinyarwanda ahubwo mu- edite rwa nakise budido umwami ye budido umwami budido umwami ari naho eh, burya havuye bya bindi ngo bya complexe de dite ni ukuvuga inzoberanyo ya budido kereka dufashe igihe tukazabisobanura Eh, ni uku- i- i- igitabo rero cya gatatu eh, naboneye igihembo cyitwa gasharu cyanatangarijwe i burayi mu- mu itangarizo ry'ibitabo ryitwa ramata nacyo kirahari gishobora kuboneka nacyo twakivuganyeho ndakibuka twagashaka ngira ngo urabyibuka hanyuma icyubu rero cyo tutavuganyeho kirimo ako gace k'umuvugo navugaga cyitwa ibiruhuko cyo nacyanditse igihe kirekire nacyanditse guhera muri mirongo irindwi n'icyenda kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ubwo ni imivugo nagendaga nandika ariko nza kurobanuramo imivugo cumi n'irindwi ndavuga nti reka nyandikire abantu nakise ibiruhuko kubera ko akenshi nacyandikaga mu biruhuko cyangwa se muri konji ariko nkanacyandikira cyane cyane nk'urubyiruko kugira ngo igihe bari mu biruhuko be kujya bipfayonza be kujya bifata nabi basome nk'izo nyandiko za mukuru wabo barebe icyo bashobora kuvanamo cy'inyigisho cyangwa se cyo kwishimisha kuko ubwanditsi mbere na mbere kuba ari ukuryoshya ubuzima ni ugukora ku buryo ubuzima buryoha nubona umuco wo kwandika wadindiye nubona umuco wo guhanga wadindiye nubona umuco wo gusoma wadindiye uzamenye yuko n'igihugu cyadindiye nubwo cyaba cyerekana ko gifite iterambere ry'ibintu imihanda amazu n'ibindi nk'ibyo kuko ibyo ngibyo n'amatungo barayubakira nkatwe abantu mwarimu gasimba francois saveri mu uzamuye amagambo meza yubaka cyane ko ni nayo mpamvu yatumye uyu munsi mpaguruka nkagira nti reka tuganire ku kinyarwanda ku bandika ikinyarwanda kubera ko nanjye nkunda gusoma kenshi abantu bandika cyane muri kino gihe abakiri bato ari abohereza imeri ari abohereza ubutumwa bundi n'amabaruwa asanzwe bandika wareba uburyo bandika mu kinyarwanda n'abarangije kaminuza ugasanga ntibyumvikana bisa nk'aho ari ikinyarwanda cyangwa atari ikinyarwanda madame mukantabanimakire mu gitabo cyanyu ndakigarukaho murebye ku rupapuro rwa mirongo ine ndagira ngo nongere mbasabe mugira ko mudusomera gato cyane igitabo cyanyu mwanditse nongere nibutse abatangiye kutwumva ko ni igitabo cyitwa ku isoko si hahandi ariko ntimusome ngo ku isoko si hahandi ku rupapuro rwa mirongo ine ndagira ngo hano mutangira mugira muti ntawarazaga imyaka murakoze ngo narindiho mvuga n'ubundi ubwiza bw'aho hantu nubwo no gufatanya kw'abaturanyi n'abavandimwe nibutse ni samuduha mutubwira umusozi wa samuduha ntawarazaga imyaka cyangwa ngo arare ihinga n'uwarumbyaga yarasakirwaga nta kwicwa n'inzara ahandi byiza basangiye akabisi n'agahiye nta mwihariko ku butunzi n'ubukene ibyago ni ibyiza urupfu no kuramba byarasangiwe ubudehe bwahozeho bagira inzoga batayigira bakarima bagasanza amasinde bagatera bakabagara bakanasarura bafatanyaga guhura no kugosora amasaka bakayahunika batanguranwaga n'intsindagirabigega zisange bayakuye hasi bagisakaza ibyatsi barizinduraga biba by'ubwatsi bakabitura bagasakara inzu bakayihembera bagataha gushinga imiganda iyo babifatanyaga inzu barayihagarikaga izibyuzuriraho bazituragamo uwo munsi ubanza harimo amagambo akomeye ayageze kumbwira ngo harimo ikinyarwanda cyinshi batakibuka cyane cyane abakiri bato arakomeye nibyo nanjye nsoma hari amagambo y'ibiti ibyatsi nasoma ugasanga bisa nk'aho ntigeze mbimenya none se nk'aha madamu mukantabana murasa nk'abavuga ingingo ijyanye n'ubufatanye ubuvandimwe mu banyarwanda mu baturanyi nshobora kuba nibeshya aha mwagira ngo mushimangire iki mu myandiko yanyu aha ngaha nashakaga kwerekana ko abantu babanaga neza icyo kintu bakiretse ariko cyarashimwaga cyarabafashaga kubaho no kubana banezerewe burya n'iyo abantu bafatanya nka biriya byo guhinga ubudehe babikora banezerewe
muravuga mbere ya jenoside icyo kintu se iryo pfundo ryatumaga abantu babana neza musubije amaso inyuma ni irihe ryatumaga abantu babana neza icyo gihe hambere ubundi icyifuzo cy'abantu ni ukubana neza mu by'ukuri kuko burya buri wese aba akeneye undi ariko kubera inyigisho abantu babona n'izo bumva bagenda bahinduka bagahindura imico bagahindura imibereho ugasanga n'ibyo bakoraga byiza ntibakimenya ko ari byiza ahubwo bagakora ibibi nibyo mwarimu gasimba yazamukiyeho mu kanya agira ati igihugu kitandika igihugu kidasoma igihugu abantu badasobanura imbamutima zabo ni igihugu kiba gishobora kuba cyagira ibibazo mwarimu gasimba niko namwe amagambo madamu kantabana asomye muyumva cyangwa se murayumva ku bundi buryo nuko nuko ntarasoma igitabo ariko ibyo yadusomeye n'ibyo yavuze birabyumva cyane kubera ko umuco ikinyarwanda biri mu kuducika pe biri mu kuducika fata nk'urugero rw'ubukwe hari igitabo nacyo mperutse gusohora cyitwa ubukwe iwacu abantu bashimye cyane ngira ngo nerekane ko umuco wo mu bukwe wa wundi mwiza kurambagiza gufata irembo gusaba gutebutsa gushyingira gutwikurura kugera mu rugo cyangwa kuramukanya gutekesha yuko ibyo bintu usanga biri mu kuzimira ahubwo nyine nk'uko mukantabana yabivugaga hari mu kuza ikintu cy'uruzungu navuga bikagira umutwe n'ikibuno niba nakoresha ayo magambo kubera ko umuhango nk'uwo w'ubukwe ubusabane bwa bundi bw'imirimo yose abantu bakoraga hari ikintu ikintu yavuze cy'uko abantu bubakaga bakubakirana uzi ko kera nkiri umwana nabonaga nk'umuntu yubakisha noneho bakamutwerera inzoga nk'uko batwerera umuntu yagize ubukwe ntabwo iyo waba urimo kubaka bari mu buto gutunga igisenge uko kera bubakaga ntabwo wabyifashaga wenyine ahubwo wasangaga inzu barimo kubaka ari ukubakirana pe ari ukubakirana abantu bakabifatanya byose ariko ikintu ari mu kuvuga kirakomeye cyane nanjye nabikomejeho ni ikihe nuko abantu bibwira ko bari mu gutera imbere kubera ibintu babona biri mu kubakikiza byo biri mu kubakikiza ariko ubuntu ubusabane ubuvandimwe ubwisungane ukubwizanya ukuri ugasanga birimo biragenda bizimira rwose bizimira ugasanga ibintu abantu barata ni bya bindi nyine by'ibikoresho ngo bagezeho gusa kubera hari iyo soko yavugaga ariko nongere nisegure sindasoma icyo gitabo iyo soko yavugaga ntabwo ari yayindi ko ntabwo ari yayindi impamvu zabihinduye ndabashimiye mwarimu francis saveri gasimba birumvikana kuba twumva turaganira ku gitabo giherutse gutangazwa n'umunyarwandakazi immaculee mukantabana igitabo yise ku isoko si hahandi turifashisha kandi mwarimu porofesori mwarimu porofesori gasimba francois xavier francis saveri ku bijyanye no gusobanura no gusesengura neza iyi nyandiko iki gitabo cyatangajwe mu minsi ya vuba nibutse kandi ko mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda madame immaculee mukantabana iki gitabo cyanyu nanjye cyanteye amatsiko nk'uko natangiye mbivuga nk'uko nabivuze kubera ko ahantu mwanditse nanjye ni ahantu nzi nagenze n'amaguru nagenze inshuro nyinshi imisozi muvuga ibibaya muvuga imihanda muvuga ni imihanda nzi nanone ariko ni hambere ntangira nababajije impamvu mwanditse igitabo nk'ubu mwumva iki gitabo mwanditse mwarimu gasimba yavuze ko nawe atarabasha kugisoma abantu bagisomye bababwiye ngo iki ku gitabo cyanyu abagisomye mpereye kuri icyo ngicyo muvuze abatoya cyane nibo bavuga ko ari amagambo akomeye ariko abagisomye ari bakuru baravuga ngo aya magambo ahubwo yari akwiye kugaruka mu kinyarwanda akongera agakoresho abato bakayamenya ubwo rero mu by'ukuri mu kwandika harimo ibitekerezo bitatu harimo gushima abakoze neza gushima abakoze neza mbere ya jenoside na nyuma yaho harimo kugaya abahemutse kuko ibi byiza navugaga nibyo byatumye mvuga ngo ku isoko si hahandi ni uko nari ntakibibona ubwo rero hajemo kugaya abahemutse kubera ko nyine batubujije ibyiza ikindi kirimo ni inama mu bice biheruka harimo inama ibintu byarahindutse koko ariko dufate ingamba dufate ingamba kugira ngo tubeho neza dufate ingamba kugira ngo niba hari ibyo dushobora kubaka byasenyutse tubyubake dufate ingamba kugira ngo n'ukeneye uwamutera inkunga ngo atambuke bishoboke tubeho ni ingamba zito ni ibyo bitatu birimo n'ibyo bitatu ni intego harimo n'ingamba mugira muti n'iz'abantu bafata kugira ngo niba hari icyo bakosora n'icyo hari icyo bakongera gukora ku bundi buryo kiba cyashoboka mwarimu francisco saveri gasimba madamu kantabana agarutse ku ngingo nanjye nari nyikomojeho ngira nti abo abakuze barasoma bakabyumva ariko abakiri bato basoma ntibabyumve igitabo nk'iki cyangwa se inyandiko zitangazwa mu kinyarwanda zashishikarizwa zite abakiri bato urubyiruko ku buryo babisoma bigatuma banamenya ikinyarwanda ubwacyo ndetse n'umuco ukubiyemo
wihera hejuru wihera hejuru izijya guhona zihera mu ruhongore umwana akamuterura iyo ni imigani abanyarwanda baca ubanzira n'ahari abakiri bato unayicimenya batakumva icyo buvuga nicyo kibazo ariko hari hari aho bituruka ni uko bya bindi ngo utaganiriye na se nta n'icyo sekuru yakize avuze uwo mugari ntuwuzi wenda wuzi ndawibuka kandi abanyarwanda nyine kera bajyaga guca umugani basa nkaho ari ukwegeranya ubunararibonye bakabukubira mu mvugo imwe ihirimwe noneho ikaba inyigisho bagenda bigisha ku buryo rero nsanga ikibazo kiri mu buryo abana barerwa ntabwo wavuga ngo reka ngo turanditse ngo reka tubashishikarize inyandiko ese ubwo uba uhereye hejuru kandi nta nubwo wazibashishikariza utese ko hari ibindi bo baba bakeneye ko ko tuvuga ngo indangagaciro ariko ko hari indangagaciro burya yihariye tutanazi mu rungano rwabo nkaba ntekereza ko ahubwo kuri icyo nuko ntabona akomezaho cy'ingamba ingamba ngena zikubiye mu muvugo mugufi uri no muri icyo gitabo cyitwa ibiruhuko nyine natangaje ejo bundi ngo uburere butangirira ku buriri bukanyura ku kiriri bugakomereza mu ishuri bukarangirira ku kiriyo ni ukuvuga ko inzira nyayo yo guhindura abakiri bato kuko twebwe dusa nk'abarenze ibihaniro ahari ariko igishoboka icyo twakora mu ngamba z'uburezi ni uko ababyeyi batangira umugabo n'umugore bagatangira kurera umwana gufatanya kurera umwana akiri mu nda ntabwo nzi niba wumva icyo nshaka kuvuga umwana uri mu nda niho atangira kurerwa akiri mu nda akiri ubushoro mu nda icyo gihe umugabo n'umugore bagomba gufatanya kumurera bamuha wa muco mwiza noneho ukamwarikamo wenda umwana akazavuka abona yuko avutse mu babyeyi bamukunda kibi ni hahandi umwana apfa mu iterura guterura umwana no kuvuga ko umwita izina mu ishuri naho mu ishuri nkange ndi umwarimu nzi ikibazo cy'itozamuco uko kimeze cyangwa se gutoza abantu gukoresha no gukunda ikinyarwanda no gukunda ubwanditsi wandika cyangwa usoma ibyo abandi banditse ibyo ngibyo ni ibintu nzi cyane ni ibintu nzi cyane mbona sinavuga ngo byaracitse ariko ni bya bindi bita ikibazo cy'ingutu icyo bita definigifa no mu rwanda kera baravuga ngo umwana ni umuryango niba tudashakiye mu bana icyo kinyarwanda tuvuga uwo muco tuvuga iyo myifatire myiza tuvuga ni uguta igihe rwose ntimuvuge ngo ndaca igikuba mbona ari ikibazo gikomeye cyane ndabashimiye porofesori gasimba ndabashimiye madame immaculee mukantabana reka ducumbikire aha iki kiganiro cy'uyu munsi kuba twumva twaganiye ku gitabo gishya cyanditswe n'umunyarwandakazi madame immaculee mukantabana igitabo yise ku isoko si hahandi twaganiye kandi na mwarimu francisco saveri gasimba yadusogongeje ku rutonde rw'imivugo yanditse yise ibiruhuko ni imivugo yabonye igihembo cy'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa cya francophonie muri bibiri cumi na gatatu namwe kandi abatwumvise uyu munsi mboneyeho umwanya wo kubashimira kuba mwateze amatwi ibiganiro kuri ry'amerika ni ikiganiro nifuje ko tutagaruka cyane kuri politiki tumaze iminsi tuvugaho ariko nifuje ko tuganira ku bijyanye n'ikinyarwanda nyirizina kuko nicyo cyuzuye umuco nyarwanda n'indangagaciro za kinyarwanda mwe mwese twaganiye mu biganiro byacu ku ijwi ry'amerika ku mwihariko ndabashimiye mbifuriza n'ibihe byiza tuzakomeza kandi igice cya kabiri cy'iki kiganiro muzagikurikire ku maradiyo yanyu ku cyumweru gitaha kuri mikoro hano i washingitoni mwari kumwe nanjye etiyene karekezi naho ubutaha